ari we mwana wawe
umujyanama w'ubuzima nawe yagaragaje ko ababyeyi bagira uruhare ku nda zitateganyijwe mu rubyiruko nawe udukurikiye ushobora kudusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ubundi ukohereza kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri reka dusoze dushimirane mwese twabanye ndetse n'abanyamakuru b'ikiganiro ejo baba baduteguriye inkuru twifashishije mu kiganiro kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye christela uwikeza mfatanyije na mugenzi wanjye mizero kirisipe abakunzi b'ikiganiro ejo mubona ari iki gituma muri sosiyete usanga umukobwa wabyariye iwabo cyangwa se uwatwise inda idateganyijwe yitwa ikirara indaya ndetse n'andi mazina menshi nyamara umuhungu wamuteye iyo nda bikaba nk'aho nta ruhare yabigizemo ikiganiro ejo naho ubutaha
tubashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda badushikirije ikiganiro ejo umwanya ukurikira n'uw'ikiganiro dusangire ijambo mwumva iminsi yose kwa mungu nk'ayamango
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washingitoni muri kumwe nanjye Etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turerekeza mu mujyi wa arusha muri tanzania turaha mikoro umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uhakorera Pierre Claver niyo nkuru ndabaramukije mwese abanywanyi badusangira ijambo duca hirya no hino ibyerekeye sentare mpuzamakungu idasanzwe yashyizweho n'ishami mpuzamakungu oni kugira irondere yongera icira imanza abantu bakomeye mu bateguye bakanashyira mu ngiro jenoside mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane mbega iyo sentare yacira imanza abantu bangana gute mu myaka mirongo ibiri yamaze imbere y'uko isubirirwa n'igisata cyitwa mict gishinzwe kurangiza imanza zasigaye abarekuwe bakiba mu gisagara cya rusha babayeho gute ingorane cyangwa imbogamizi iyo sentare yagize ni izihe ibyo byose ni mu kanya gato kari imbere twongeye kubaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo kibashikana yarusha muri tanzania tpr sentare mpanabyaha mpuzamakungu yashyiriweho u rwanda yashyizeho n'inama y'umutekano ya oni mu ngingo yayo y'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu y'itariki umunani ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane hari nyuma y'amezi ane gusa ingabo zari za fpr inkotanyi zirongowe na perezida paul kagame zifashe u rwanda iyo sentare yahawe ububasha bwo guhana ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyibasiye inyokomuntu byakozwe mu kiringo cy'umwaka wose kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda na kane gushika itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri uwo mwaka nyine icyicaro cyayo gishiguye arusha muri tanzania urubanza rwa mbere rwagiye kuburanishwa hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'indwi n'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani rwari ruregwamo jean paul akayezu yari burugumesire wahahoze ari komine taba muri perefegituri ya gitarama akayezu yafatiwe i rusaka muri zambia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu iyo sentare yamuciriye igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose kubera uruhare yagize mu iyicwa ry'abatutsi barenga ibihumbi bibiri bari bahungiye mu biro bya komine yiwe urubanza rwa nyuma rwabaye uregwamwo umufasoni pauline nyiramasuhuko yahoze ari umushikiranganji w'ingo n'imiryango uwo ni nawe mugore umwe rudende rwa dege yaburanishijwe n'iyo sentare idasanzwe yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu nyuma yunguruza urubanza sentare mugabaniriza igihano gushika ku myaka yo gufungwa mirongo ine n'indwi co kimwe n'umuhungu wiwe arsene shalom ntaho bari mu myaka mirongo ibiri iyo sentare mpanabyaha idasanzwe yarungitse imitahe yo guhagarika abantu bakomeye mirongo icyenda na batatu imanza z'abantu mirongo umunani na batanu zararangiye abagera kuri mirongo itandatu na babiri bari mu wahoze ari umushikiranganji wa mbere muri leta mfatakibanza muri mirongo icyenda na kane jean kambanda barakatiwe ibihano ubu we yemeye uruhare yagize muri jenoside akategwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose ubu afungiwe mu ibohero mu gihugu cya mari muri afurika y'uburengero abantu mirongo ibiri na batatu barabwirizwa kurangiza ibihano byabo mu bindi bihugu harimo batatu barabwirizwa mu rwanda barimo jean bosco uwinkindi abandi babiri barungikwa mu gihugu cy'ubufaransa ubu abantu cumi baracarindiriye ko hari ibihugu byo bakira kugira ngo baje kurangirizayo ibihano uretse abo bakiriho umunani bapfiriye mu minwe ya sentare harimo babiri bapfuye imanza zabo zitararangira mirongo ibiri na batatu nabo bararangije ibihano byabo hakiyongera ko abantu cumi na bane bagizwe abere maze bararekugwa mu bantu barangije ibihano baciriwe na sentare hamwe n'abejejwe haracariho cumi n'umwe ubu baba yarusha muri tanzania mu nzu imwe icunzwe na oni uretse imiryango n'inshuti zabo abo basa n'abibagiranywe amajwi yabo ntiyumvikana kenshi umuti none babayeho gute nibyo ijwi rya amerika ryagerageje kubaronderera maze ryishikira muri iyo nzu babayemwo nk'abanyeshuri baba mu ndaro ni mu kiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
none hariya hirya niho ntuye munsi y'iriya antene iriya antene paraburike ubona niho agashambure kanjye kari icyo ubona hejuru ni la salle commune eh, abaka- abakirisitu niho basengeraga noneho hasi hariya hatuye abantu babiri noneho hariya hirya hari eh, ubu ni sagahutu innocent ubu afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuka muri mirongo icyenda na kane yari ku ipeti rya kapitene mu gisirikare cy'u rwanda yafatiwe mu gihugu cya danemark mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri azanwa i arusha gufungirwayo kubera ibyaha bya jenoside yagirijwe de l'autre côté naho hatuye abandi babiri Eh, niho hari hatuye kazimiri akiri reperezanta ubu yaragiye undi uhatuye ni zigira nyirazo abandi babiri ni ni
aha turi nko ku metero cumi z'inzu abanamwe na bagenzi be cumi harimo abahoze hari abashikiranganji bagirizwa ibyaha bimwe kuva hagati mu gisagara cya arusha gushika aho baba ni urugendo rw'umwanya utari muto ni inzu yubatse ku musozi hejuru mu rupangu runini bamwe mu bo bari kumwe bahejeje ibihano hanyuma bararekugwa abandi bejejwe na sentare sagabuti innocent avuga ko n'ubu bafunzwe ic'amaso nta ribere tuba ufite mu gihe udafite ibyangombwa tuhaba hakurikijwe amasezerano urukiko rwagiranye n'igihugu cya tanzania ariko ntabwo cyaduhaye uburenganzira bwo kuhaba nta rupapuro urwo ari rwo rwose rutwemerera kuba hano rwitwaze ujye muri banki u- rwitwaze ube washaka akazi mbega turi aho gusa mu gifaransa je dis que nous sommes tolérés ku butaka bwa tanzania baratwihoreye ariko ntabwo ari ukuvuga ko eh, tuhafite uburenganzira ikimenyimenyi ntabwo ubu nashaka kujya gusura eh, nka avoka uri i bujumbura ngo mbone icyangombwa kimpa uburenganzira bwo ku- kwambuka kujya ku mupaka ngo mbe najya kumureba ubundi kera urukiko rugihari twabwiraga les services de sécurité bakatwakira NC passé eh, icyo bitaga emergency travel document bakagiteraho amakashe no ku mupaka bakagiteraho amakashe ukaba wajya gusura umuntu ariko hano eh, tubona ibyo byose byaragiye bivaho ntitumenye uko bigenze eh, ukagira hari umugambi ni uwo ku- kugabanya seto liberité ugeraho ukabona eh, mu yandi magambo ari prison abapolisi bahari ni abarinze eh, compound wenda nibakwemerera uzayisura urebe simbizi ubundi ntibemerera abanyamakuru kuza kuhagera Eh, abasirikari baba bari ku muryango ngiyo bambwiye ngo ni gaje do securite numva atari byo kuko securite eh, yacu ntabwo irangirira hariya kuri kiriya gipangu Eh, kuko ngubu ngubu eh, ndi hano mu mujyi aha twahuriye turi ku- turi kuganira ubu se uwo musirikari turi kumwe kugira ngo ubeho ngomba kujya mu isoko iyo ngiye mu isoko se umusirikari arampa- aramperekeza iyo ndi gu- gutembera mu mujyi kera habagaho imodoka eh, yadufataga tukazenguruka turi gukora kuruse noneho ikongera ikadufata ikaducyura ubu ntayikibaho iyo turi kujya mu matagisi hano ubwo se security irihe ntayo babyita ko turi sous la protection euh, du mécanisme pour les tribunaux ariko nta protection tugifite kuko ba- ibyo byose bakuyeho byaratwexpose ku ku byerekeye umutekano mu makete yarwo urwego rwa oni rwasubiriye sentare kugira ngo rurangize imanza rwitwa mict mecanisme pour les tribunaux penal international mu gifaransa rufise mu minwe abo bagabo rusigura ko rwagabanije bimwe mu byo bahora bahabwa kubera uburyo buke rufise ariko aha abo bagabo bobo siko babibona nubwo bavuga ngo bo ba- bafite umutungo muke pari raporo tribunal ikiriho ntabwo mbyemera kuko l'onu igihe ifashe icyemezo cy'uko eh, igufata nsharije yakwiye kugufata nsharije koko eh, ukabona ufite icyizere cyo kubaho ukabona eh, ushobora kubona ibigutunga ukabona ushobora kubona akise wo sowe mediko ukabona eh, ufite abantu bagushinzwe bafite ubushake bwo kugira ngo ubeho neza seturo kontreri y'ibyo tubona ubu eh, ubona abantu bo muri MICT baragiye bara- bakikingirana iyo ngiyo bayiratirake twababwiye plusieurs fois ko eh, iyi allocation ari ubusa ugereranyije n'ubuzima eh, bwa rusha Eh, ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cyo kwivuza malgré ubushake bugaragara eh, du médecin le médecin bafite akora uko ashoboye pour uh, kudufasha me ushobora ku ashobora kuguha ukagira transfert dans un hôpital mwizi muri region bakakwandikira imiti iyo bakwandikiye imiti ni ukuvuga ko uba ugomba kuyifata kugira ngo ushobore kubaho akaba ukaba wamara ukwezi utarabona umuti urumva ibyo ni, ni, ni c'est gravissime ku bantu uh, abenshi barwaye kuko kurwara ntabwo ari un état normal ni kubera uh, akenshi imyaka dufite urumva eh, bakwandikiye umuti none nubwo wamara icyumweru utawubonye biba ari biba ari ikibazo gikomeye Eh, tugasaba rero ushatse u- ari ugusaba MICT yo ivuga ko nta bushobozi ifite ariko sinzi niba yarasabye abayishyizeho kugira ngo icyo kibazo bakirebe kandi nkumva ko bakireba kuko umuntu wese ari uwava i New York aje hano arusha azi ubuzima bwa rusha uko bumeze Eh, ntabwo yatubwira ukuntu yungikanya a- aga- akamara ukwezi ari kubaho ku madolari magana atatu ariko hari n'ibindi byinshi cyane nko kubaho utagira icyangombwa urajya muri banki famiye yawe yakoherereje amafaranga kuri wesiteni miliyoni cyangwa ibindi Eh, hari nta cyangombwa ufite bakakureba bakakwirukana bagiye kure badukuriyeho imodoka eh, bakwiye kureba ukuntu noneho tuzajya tubageraho cyangwa se bo bakaza kutwumva bakumva ibibazo dufite Eh, ntibyagende ngo biherere hariya natwe duhere hano twumva biduca intege eh, bimeze nk'aho konsideri komu de pesitifere ntabwo ari byo kuko kuva hano ugera kiraki mu itagisi ni ibihumbi makumyabiri ntabwo ntabwo wabikora ni- ni imposibule yewe ndacyashoboye gukora amarishe nkora amarishe nkagerayo ariko ubwo ntabwo najya ngenda mfite endosiye yo kuvugana nabo ngo ngende n'amaguru ngereyo nananiwe mbona uko mvugana nabo imiryango y'abo baba iyarusha imwe iri mu bihugu bya buraya iyindi nayo iri muri afurika ibyo bihugu byaranse kubakira nabo banka no gusubira mu rwanda abo bagabo barimo abasirikare n'abanyepolitike ndetse n'uwahoze ari umushikiranganji wo gutwara ibintu n'abantu ntagerura andreya babona ko ibihugu bitandukanye biriko byiteza utunyoni gusanga imiryango ni ni ni porosesi ikomeye uzi ko buri mwaka buri mwaka eh, perezida w'urukiko ajya gutanga raporo muri eh, muri conseil de sécurité Eh, buri gihe ro conseil de sécurité l'assemblée générale des nations unies bagasaba ibihugu ngo bitwakire twebwe rero priorité ni ugu- ni ukujyaho imiryango yacu iri kuko urabona iyi myaka dufite imyaka dufite kugira ngo ujye gutangira ubundi buzima eh, ukomeze uri kuba kure y'umuryango numva bitoroshye hari abo ubona eh, nakubwiye abantu b'imyaka mirongo inani umuntu udashobora kugenda ngo ave hano agere hariya ku muhanda ntabwo wamubwira ngo ajye kwibana eh, muri mu gihugu icyo ari cyo cyose agomba kugira rusutiendo la famiye ikindi nagombye kukubwira ni uko eh, igihugu cyacu turo rwanda ariko iyo ubonye iyo bafunguye umuntu nk'ejo bundi bafungura nahimana na- na padiri mwabonye imi- ukuntu bigaragambije n'ibintu banditse ku- mu binyamakuru ni ukuvuga ko uh, mu mutima wabo ntabwo badushaka cyangwa badushakira ibintu bibi eh, ku buryo rero tutari tutari injiji tutari ibijuju ku buryo tutabona eh, ko u rwanda atari ahantu eh, turi welcome nicyo gituma tuta tudashaka kujyayo hari ibihugu ntabwo mbivuga amazina byeruye bikavuga biti Eh, twari twifitiye umubano mwiza n'u rwanda ntabwo dushaka kuwuhungabanya ngo tu- tuveho twakira abo bantu Eh, hari n'ibindi bihugu eh, ibyo byo icyo cyo nakivuga ni nk'ubufaransa buhora buvuga ko deja bwo bwakiye abantu kandi nibyo ko n'abandi bakwiye gukora iforo ku- baka- bakakira bamwe muri twe ku byemezo bagiye bafata eh, babifatira hamwe eh, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies du Conseil de sécurité bafite obligation yo kubahiriza eh, des résolutions zafashwe eh, dans le cadre du Conseil de sécurité notamment nk'ibyo byo kuduhu kutwakira Eh, hari abavuga ngo eh, bakiye bamwe muri twe byatera umwuka mubi byatera umutekano muke muri ibyo bihugu ariko nk'abo ngabo bakiye abantu ntabwo turumva ko hari umutekano mu- muke watewe n'uko bakiye abo ngabo bahari ntabwo rero iyo ari ari rezo yumvikana turamutse twakiwe n'igihugu twajyayo tukabaho akote de nos famille nk'uko eh, abandi bantu babaho tutagombye guteza umwuka mubi tutagombye guteza umutekano muke mu gihugu kiba cyagize impuhwe zo kutwakira icyo bikoze bagenzi babo babiri bahora babana mu mpera z'umwaka uheze bakiriwe n'igihugu ca ghana abo ni dr kazimiri bizimungu hamwe na sylvain sabimana uwa mbere yari amaze imyaka irenga ine sentare imukuye ko ibyaha yagirizwa ubu yigeze gutwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu be n'ubw'imigenderanire y'u rwanda n'amakungu muri sentare ya mbere bizimungu kazimiri yari yaciriwe gufunga imyaka mirongo ibiri n'itanu mu nyuma yunguruza urubanza sentare igabanya igihano abona kure kugwa uwa kabiri sylvain sabimana yarekuwe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yaraciriwe gufungwa imyaka cumi n'umunani kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ariko kubera yararengeje iyo myaka afunzwe acararekugwa uwo mugabo yahoze arongoye perefegiture ya butare ubu ni mu ntara y'amajepfo y'u rwanda abasigaye muri iyo nzu barashima bakizera ko n'ibindi bihugu bizofatira kuri ako karorero twacyakiye neza twacyakiye neza kuko uko ubyumva nagusobanuriye kije mu gihe eh, tubona ari ngombwa ko umuntu ava hano Eh, abo ngabo bagize imana babiri kuko abantu les autorités ganienne bari bazi bohereje abantu bo kuganira na bamwe muri twe kugira ngo bumve eh, bazafata icyemezo en connaissance de cause barabakiye turabishima cyane Eh, ahubwo niba sinzi ko twaba dufite uburenganzira cyangwa wenda eh, mekanisme n'izabikora bakadushimira rwose gana ku buryo bw'umwihariko bagasaba n'ibindi bihugu gukurikiza urugero rwa gana ibihugu bika- bikagaragara tukabisanga tukavamo iki gihirahiro badushyizemo kapiteni innocent sagahutu yari cegera c'umuyobozi w'ishami rijejwe iperereza mu gisirikare ryitwa bataillon de reconnaissance niwe afite imyaka mike mu bahari mu bo bari kumwe hari n'abarenze imyaka mirongo umunani ikindi bavuga ko kibagora ni ukwikorera ibikorwa byose vyo mu nzu birimwo kumesa impuzu guteka koza amasahani n'ibindi ni ibikorwa kare byahora birihwa na sentare ariko kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu byarakuweho ubu bakaba bahabwa amadolari amajana atatu na mirongo itanu umwe umwe kugira ngo bibesheho ni hafi ibihumbi amajana atatu by'amafaranga y'amanyarwanda ni amafaranga y'intica ntikize adafite agaciro uretse kudutera ubukene iyo bise allowance y'ukwezi ni amafaranga umuntu ku bahabwa ibyo bita perdiem indemnité journalier ayahabwa mu minsi itatu njye bakansaba ko ayo mafaranga nyakuramo ibyo nkeneye byose ukwezi kuzima urumva eh, c'est de précarité à eh, misère pauvreté urumva ni ukuduteza ibintu by'ubukene n'ubutindi eh, ahari bika- utamenya icyo bigamije wenda ni ukugira ngo igihe kizagere abantu barambirwe bananirwe noneho ba- babe bakora n'ibyo batatekereje ni- ayo mafaranga ni makeya cyane eh, abantu ku bantu bazi umujyi wa rusha eh, ukuntu uhenda ugereranyije n'indi mijyi y'afurika ndakeka ko eh, umuntu wo muri loni u- ukunda kujya muri deplacement ya mission yaba azi uko batanga eh, indemnité journalière de, de, de vie Eh, ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo badukoreye ni ibintu by'intica n'ikiza Eh, hariho eh, abasaza bari kugera muri za mirongo inani uwo muntu kumubwira ngo yimesere imyenda uretse ko atanabishobora ntabwo yabishobora kuko nanjye muto eh, naragerageje mu minsi ya mbere kuko ibyo ngibyo byatangiye mu kwezi kwa karindwi Eh, narangije kumesa ishuka umugongo waturitse nza kusanga ndashobora gukomeza ubwo ndashatse ubundi buryo bw'abantu bazajya bamesera ibindi ni uko eh, bamaze gushyiraho iyi indemnite hari abakozi bane bo mu gikoni abo ngabo barabirukanye eh, babirukanye byashaka kuvuga hari ko eh, ari twebwe twitekera Eh, hari ibindi bintu byo bakuyeho byinshi twari dufite kandi ni ngombwa twari dufite amafaranga eh, ya hano ibihumbi ijana yo gukoresha kuri telefone ayo bahise bayakuraho Eh, interineti ejo bundi bayikuyeho ubu ngubu ntabwo tukireba televiziyo kuko inzu- ya nzu dutuyemo yari ifite abonoma kuri dstv barayikupye urumva ni ibintu bigenda biganisha kudushyira mu, mu, mu kintu kimeze nka prison sinzi niba eh, hariya aho twari dufungiye muri UNDF ntaho twigeze tugira ibibazo nk'ibyo icyo tutabonaga evidama n'izo indemnité ariko izo eh, allocation 350 dollars Eh, ariko eh, iyo urebye ibyo byose bakuyeho ntaho bihuriye Ntu- ntubona uko wabigenza eh, kugira ngo umesheshe imyenda wambaye buri cyumweru ntubona uko wabigenza kugira ngo woruganize uzigurire umwenda nibura mu mwaka umwe wigurire kera batuguriraga imyenda inufapara kugira ngo wiyabone eh, kuri interineti muri habari node aho twari turi mu mezi atatu ni ibintu bigera nko ku madolari magana atatu urumva ni umugambi umeze nk'uwo kudufunga eh, ariko ntabwo byumvikana kuko eh, en même temps dufite le devoir yo gukomeza contact avec nos familles avec les pays aho famille famille zacu ziri kugira ngo igihe wakoze eh, nka application wa- waburanye urubanza ube washobora gukomeza uri kuvugana na avoka akomeza akurikirana urwo rubanza ubundi la logique voudrait que abo bavoka dufata muri ibyo bihugu ngo bakurikire ibyacu muri ibyo bihugu urukiko iriya mekanisme yagombye kudufasha eh, kubariha no gu- no kuduha izindi fasilite zose kugira ngo dukore- dukorane nabo ariko ibyo ntibiriho ni twe twirya tukimara na no famiye kugira ngo abo bavoka bashobore gukora none batubujije n'uburyo twavugana nabo ku buryo bworoshye kuko udafite interinete udafite telefone bakubeshya ngo ufite indemunite urumva nta birumvikana ko hari umugambi sinzi uwo ari wo cyakora ni mubi Eh, njye nuko mbyumva ni umugambi ngewe nita ko ari uwo kudufunga kurushaho bisa naho birenze uko twari dufunze imyaka yose twamaze mu- mu nzu y'imbohe muri UNDF aho hantu uhamaze umwanya muremure ahamaze imyaka cumi n'ibiri ubu umaze mike nawe ni imyaka itatu umuntu ashobora kwibaza ati none abo bagabo cumi n'umwe babana mu nzu imwe kuva mu gatondo gushika ku mugoroba baba bariko bakora iki umunsi ku wundi inyishu tuyihabwa n'uwo yahoze ari kapitene mu gisirikare sagato innocent muri kino gihe asigaye ari mu idini ry'abayisilamu abantu nk'amwe muri Berite mukeka ko umuntu agira gahunda ye mu- kuva ku isaha ya mbere kugera ku yindi nta- na- ntabwo ari byo hariya eh, ntacyo dukora onsanwi kera twavuga ko ari nko muri monasiteri eh, hari igihe twahabaga turi cumi na babiri comme les douze apotres les douze apotres ba yezu ubu dusigaye turi cumi n'umwe ubuzima bwa buri munsi wabudikiriva gute ntibishoboka Eh, nk'ubu abagifite intege abagifite imbaraga la première activité du jour ni ukujya gukora jogging mu gitondo jogging ni tukiyishobora nta mbaraga dufite ariko turamarisha tukagenda ariko ubwo ni ni risque igihe umwanzi azaba adushaka ashobora kudufatira n'aho ngaho turi gukora eh, marishe aho baba wagiye nka sangapi mu gitondo eh, mu gitondo uba uri gutanguranwa n'izuba eh, ugomba kugenda kare saa kumi na zibiri zo mu gatondo canke imbere yaho njye ngenda kare kurushaho iyo nashatse kugenda noneho ubwo iyo ugarutse iyo ugarutse haba hari ubuhaje w'ibyo ngibyo byo kumesa no gukora ibindi byataje menageri gutera ipasi kera tugifite interineti wajyaga no kureba amakuru wabaga afite igihe akajya muri sale komyuni kureba amakuru kuri televiziyo mentona hasigaye shene ebyiri lokale tbc na eh, channel 10 deja bumva igiswahili ku buryo bagikurikira neza ni bake sindimo ifidama nta kibazo mfite cy'igiswahili noneho bon hari n'abakora iyo siporo après midi ni ukureba nyine igihe izuba rigukundira kuko izuba ryarusha wararibonye ntabwo ntabwo ari ugukina Eh, noneho amasaha akagera eh, hagati aho ukarya ugafata siyesite uka- ukajya ni- ukaryama nimugoroba ntazi ni ubuzima buda- butari defini ni ampe domongeye mbwira abantu ko jomanuye ibyo byose muri abagabo bakuze iyo hari umuntu ashaka kujya kunywa agacupa cyangwa gufata akarahuri ntimugenda kenshi kugira ngo muje kugafata cyangwa bigenda gute ubuze wafata akarahuri mu yayi mafaranga Uzi, ni- ni- ni ni ikibazo iyo ugize imana ugira eh, inshuti cyangwa umuvandimwe ubona uko kohereza empotirien wenda ukasohokana n'umwe mu bavandimwe mwo mwuwo uwo mukunze gushyikirana cyane mukagenda muka- mukaba mwanywa inibye cyangwa mu- mukarya inkoko me ubu ngubu ni ukubitekereza deux fois kuko nta nta- c'est c'est pas facile yo guhuza les deux bouts avec avec biriya bi- biriya byatubayeho Eh, ntabwo ntabwo bitubaho kenshi kujya hanze kujya mu kabari ku- ni très rare iyo mwasohotse mu- mutahuka nka sangapi kugaruka kare eh, byo ni, ni, ni, ni, ni ngombwa urabona twese turi abagabo bakuru tu- turi abantu dushyira mu gaciro Eh, urumva eh, njyewe je ne peux pas me risquer à traîner dehors nyuma ya saa kumi n'ebyiri ibyo nkora byose eh, iyo nasohotse hanze najya ku isoko najya kugura imiti na- mbikora mu masaha eh, iteri ku saa kumi n'ebyiri mba nongeye ngasubira mu gipangu sagarutu innocent mu gusezera ijwi rya amerika yari ko araganiriza yibukije ko ibibazo byabo bisa n'uko bifukerewe ngo ntibimenyekane ari nacyo gituma abandi bagenzi we batashimye kuvugira kuri mikoro murakoze cyane ku kanya muduhaye Eh, nuko nuko ubwo ngewe iyo mvugishije umunyamakuru ntabwo ari ukuvuga ko eh, mukorera umusaraba wanjye umusaraba wanjye nkomeza kuwikorera ariko nkumva ko ubu twabaye abantu tutakigira ijwi nkumva ko abanyamakuru bafite ubushobozi bwo kutuvugira eh, kugira ngo ibi bibazo duhura nabyo ntibigume eh, bipfukiranywe hano bibe byamenyekana ku isi wowe wadutuma ati muranshikanira imbere irivuye mu kanwa kanje ikizanshimisha ni uko bizagira icyo bimara eh, muri ubwo buryo bwo kumenyekanisha ikibazo uko giteye ibyo natwe tuzabikora ni ku kazi kacu ko kumenyesha amakuru nuko nuko murakoze cyane sagahutu Eh, nimwe mukozi mugire umunsi mwiza ye turi kumwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ijwi rya amerika ryagiye ku biro bya mrct urwego rwa onu rwasubiriye sentare rivugana n'ubujeri bw'isata cyo kumenyesha amakuru ku bibazo byose abo bagabo cumi n'umwe b'abanyarwanda bafise usman njikamu yambwiye ko ataco ashobora kubivuga kubu ariko ko twamwandikira urwandiko ku buryo bw'ingurukanabumenyi email tukamubwira ibyo bibazo byose maze akabishikana ku cyicaro gikuru ca oni gusa kimwe mu bibazo urwo rwego ruvuga ko rufise ni uko ibihugu bidashaka kwakira abarekuwe hamwe n'abandi bagifunzwe kugira ngo baje kurangirizayo ibihano kuva kera igihugu cy'u rwanda nticyashimye imanza zaciwe n'iyo sentare byonyuwe n'abagiye bararekugwa abandi bakagabanirizwa ibihano komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg yiyamirije bikomeye ingingo yo kurekura abo yise abicanyi ivuga ko aribo bateguye bakanashyira mu ngiro jenoside yakorewe abatutsi sentare yarangije akazi kayo mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hakiri abantu umunani barondegwa urwego mict rushinzwe kurangiza imanza zasigaye ruvuga ko n'ubu rukibarondera ku isi yose mu kurangiza kino kiganiro ndababwira ko nagerageje gusaba uruhushya rwo kwinjira aho abo barekuwe baba i arusha ariko sinabyemererwa byabaye ngombwa ko nsezerera kure y'urupangu sagabutu innocent twaganiriye nko ku metero cumi twinjirira hano Eh, buriya nu- nu- ntabwo barakwemerera ariko n'ubu uhagaze hano ndi kugenda urabona umusirikare aje kunkingurira Eh, voilà.
urakoze cyane Eh, komera Yego komera cyane.
Eh.
inshuti bakunze mwese mwari muteze amatwi ikiganiro dusangira ijambo iciye umunsi n'aha tukirangirije tubifurije kuroranirwa umwe wese ahari n'ibyo arimwo mugire amahoro iwanyu mufite ikibazo cyangwa icyumviro muduterera mutwandikire kuri email ni radiyo yacu at voa news com cyangwa mudusange kuri facebook ni voa radiyo yacu mwari kumwe na piyekaravi n'inkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arusha muri Tanzania hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi